Kristo aragarutse arivugira ukuri kwe. Ibaruwa ya kane, igice cya karindwi, kuva ku gika cy'ijana mirongo icyenda na gatandatu kugeza ku cya magana abiri mirongo itatu n'icyenda. Umugabo n'umugore bagenura amasura abiri areshya y'ibona unumva mpuza hose. Niba mu muco umugore afatwa gusa nk'umutungo, icyoshyo cy'ibyifuzo by'umugabo, ntafatwe nk'umugore ureshya n'umugabo ku buryo bwose, uwo muco ntabwo wumvise neza kamere nyakuri y'umugabo na kamere nyakuri y'umugore. Umugabo n'umugore ni ibice bibiri bingana by'ikintu kimwe. Iyo ari ingaragu akaba ari wenyine, umugabo aba yerekana gusa isura imwe y'isoko ye y'ukuba. Kandi n'umugore iyo aba wenyine atarashyingiwe, na we aba yerekana gusa isura imwe y'isoko ye y'ukuba. Umugambi nyamana w'ibona unumva mpuza hose, kwari ukugaragaza ububumba byose bwite bwaryo mu irema, rikoresheje guha ubuzima igiti mu iforoma nyamubiri buri sura mu masura yaryo abiri areshya, noneho rikongera kuyahuriza hamwe mu iforoma nyamubiri kugira ngo ryikorakorere ubumwe n'ububumba byose by'ibona unumva nyamana ayo masura yari yarabanje gukomoraho ubuzimagiti bwayo. Uko bahujwe n'urukundo n'ubumwe bwa roho n'umubiri, biyumvira ibyishimo n'isabagira by'ibona unumva mpuza hose mu buringanire. Iyo nzira yose isobanuye neza mu mabaruwa ya gatanu n'iya karindwi. Bityo rero, ihuza ry'ubugabo bw'umugabo n'ubugore bw'umugore ni ngombwa kugira ngo bakore imbumba byose ikomoka ku isoko y'ukuba. Muri iryo hura niho havuka umwana wuzuye. Igihe nari mu butayu muri Palesitina, nabanje kubona ko umugambi ari wo wari kamere y'ibanze y'ubuhanzi bw'ibona unumva mpuza hose isoko yacu y'ukuba. Umugambi wo kurema, guteganya no kugena imiterere, noneho iyo miterere ukayiteza imbere uyorora, ukayigaburira, ukayikiza indwara, ukayirengera, ukayiha ibyo ikeneye mu buryo buboneye. Umugabo n'umugore bombi bagiye baremwa mu iforoma nyamubiri no mu ibona unumva kugira ngo babe inararibonye ku mugambi kandi bawugaragaze mu buryo bwose bushoboka mu mibereho yabo. Icyo nicyo gikorwa cya mbere cy'ubuhanzi. Nta mugambi irema ntiryabaho. Umugambi ni wo nkomoko y'imibereho yose kandi urayambukiranya. Umugambi ni wo usobanura kamere y'igikorwa y'urukundo cyangwa yo gusenya. Ikigabo n'ikigore byahawe ubuzima giti kugira ngo bibe inararibonye ku mugambi kandi biwuhe imvugo mu buzima bwabyo. Iyi ni yo mushyiguzi y'ibanze y'ubuhanzi. Ikigabo n'ikigore kandi byahawe ubuzima giti kugira ngo bibe inararibonye ku bubasha bw'ubushake kandi bibugaragaze. Ububasha bw'ubushake mu kigabo bubabwaho kandi bukagaragazwa mbere na mbere nk'ubukozi. Mu maforoma yo ku ikubitiro, umugabo asohoka agana mu bimukikije kugira ngo yuzuze umugambi we. Kubera iyo mpamvu, yifureba imyambaro y'umuyobozi n'umushakashatsi. Yahawe ubuzima giti butuma atekereza kandi akuzuza intego ze nta mukururano w'amarangamutima. Ububasha bw'ubushake mu kigore buterwa kandi bukababwaho mbere na mbere nk'icyiyumvo. Umugore akeneye guha imbaraga umugambi w'ibanze bityo akawugeza ku ntego nta guteshuka, umugambi ukagera ku musaruro washakwaga, ibyo bigashoboka binyujijwe mu gufata neza, kugabura, kwambika, gusana, kwigisha, kurinda no kurengera. Intego itandukanye rwose n'umugambi kuko intego imanuka ku rwego nyagatekerezi rw'umugambi igahinduka inyota mbamutima icyifuzo cyo guhimba uburyo wo kugera ku ntego igambiriwe umugambi ukomeye wo gukora ikintu uhinduka intego yihishe inyuma y'imibereho irimbanije muri ubwo buryo igitekerezo n'icyiyumvo bifatanya gukora gukora umurimo w'irema umugabo ahora asirisimba ashakisha ibitekerezo bishya ashakisha uburyo bushya bwo kuzuza imigambi ye yo guha ubuzima bwe intego imigambi y'umugore ni intego yigize umuntu yuzuye umutima kandi ihamye yiteguye kwigomwa kubera abakundwa bityo rero mushyiguzi z'ibanze uko ari ebyiri mu isoko y'ukuba zigaragara mu iforoma nyamubiri nka gabo na gore zirakenerana imwe ntishobora kubaho indi itariho zombi zirakenewe kugira ngo irema rikomeze kubera ukudahama hamwe k'umugabo n'inyota ye y'ubuyobozi igitsina gabo cyiyumvamo isumbwe ku gitsina gore ibyo biterwa n'uko umugore ahora mu byimbo bye asigasira umutekano w'umugabo ariko inyota ya kigore ni iy'urukundo rutagira ikigombero inyota ikwiye icyubahiro n'agaciro by'ikirenga ngo ashobozwe gusagamba no kugera ku ntego ye karemano mu rugo afite amahoro y'agatekerezi n'ibyishimo inshingano y'umugabo ni ukumenyera umuryango w'umutekano nyamubiri n'ibiwutunga bifatika inshingano y'umugore ni ukumenyera umuryango w'umutekano nyamutima n'ibikenerwa nyamutima ngo umuntu ku giti cye yumve yuzuye kandi yishimye mu bihe byashize mu burasirazuba no mu burengerazuba umugabo yakoresheje ubuganje bwe mu rugo afata umugore nk'umuja ugomba kumvira ugushaka kwe nuko yahese kandi akagoreka imbaraga zibona unumva nyamana aziyobora mu nsanzuramuco igoramye akoresheje agatekerezi n'umutima bye kandi yanagoretse ibona unumva ry'umugore amuminjiramo inzika ikomeye y'uko afatwa nk'umuja kandi azi neza muri we ko atagombye gufatwa atyo ni gutyo umugabo yaremye uburyo bwo kubaho bwangiritse kandi bumutesha ibara we na mugenzi we uburyo bugongana rwose na kamere y'isoko ye y'uko kuba umugore yarageze aho agakoresha uruhande rwa kigabo rumubamo agatera amahane kugira ngo yerekane ko areshya n'umugabo mu rwego rwo guharanira icyubahiro kimukwiriye mu bantu bivuze ko insanzuramuco yanyu yahungabanye burundu irwaye umugore ariho arafata inshingano za kigabo kubera kwiheba kandi mu kubigenza atyo araburizamo umugambi w'ireme igitsina gabo n'igitsina gore byataye umurongo neza neza mu bihugu bitaratera imbere abantu bariho batariho bakagerageza gukemura amacakubiri hagati ya gabo na gore mu mibonano mpuzabitsina itagira ireme bigatuma ahubwo umugabo n'umugore bagenda barushaho kutumvikana no kudashirwa amakimbirane mu rugo atera umuhangayiko ubutindi n'ubukene bityo n'iyo baba batuye mu nzu imwe mu bihugu byateye imbere amavuriro y'ubumuga bwo mu mutwe yuzuyemo abakuru n'abato bababaye bavuga ko batazi buri wese icyo ari cyo ku giti cye cyangwa intego yabo mu buzima bakabaza impuguke nyamara nazo zidashobora kubabonera ibisubizo hagombye kandi kwibutswa ko buri muntu gabo na gore bafite amasomo bagomba kwiga mu buzima agomba kwigwa gusa mu gitsina no mu bwoko buri wese yisangamo bityo rero umugore agomba kwemera umurimo we mu buzima nk'umuntu w'umugabo we n'abana b'urukundo n'umutekano nyamutima mu kwiyubaha no kwihesha agaciro kandi akabikora neza uko ashoboye agomba kumenya ko uwo murimo wo gutanga umutekano nyamutima ari ngombwa cyane mu kubeshaho igihugu atanga ubujeni bw'urukundo n'imibereho myiza bu- bumatanisha imiryango imijyi n'ibihugu iyo yumva neza umwa- umwanya we n'intego ze mu muryango w'abantu aga- agashakisha kubikora no kubigeraho mu buryo buboneye bushoboka aba ari kwi- aba ari kwihuta mu nzira igana urukundo rutagira ikigombero n'ingororano zihanitse mu bwisanzure bwe ku giti cye n'umunezero azanagera ku rwego rwisumbuye rw'ibona unumva yenda nk'umugabo mu buzima bwe bukurikira uzazanira inyungu nyinshi inyokomuntu mu buryo busa n'ubwo abagabo bateye imbere mu bya roho ndetse n'abigisha mu bya roho bagaruka mu buzima bwo ku isi kwiga ukwiyoroshya nyakuri no gushyira mu bikorwa bya buri munsi amabwiriza yabo ahanitse y'ubuzima mu mubiri w'umugore ukora umurimo we w'umubyeyi mu bwitonzi akita ku bamukeneye bose n'ibyo ashobora kubaha none ubusumbane buri he nimuvane ibihato mu maso n'ubwenge bwanyu bitareba kure maze mubone neza ko nta busumbane bwagombye kubaho hagombye kubaho gusa imigambi isangiwe yo kugaragaza ibyo mwembi mukobo- mukomora ku ibono numva nyamana mukabigaragaza mu buryo nyaroho buhanitse kugira ngo mugere ku munezero usumba iyindi ushoboka ku isi mu myaka izaza igihe umugabo n'umugore bazaba barateye imbere mu by'ubuzima bwa roho nibaramuka banyuranyije cyangwa igihe bazaba badahuza umugambi bombi bazashyira imigambi yabo ibona unumva nyamana rya data mama babaza bati ni iki kigomba kuremwa urebye uko tumeze inzira iruta izindi twanyura ni iyihe nibamara kubona ibisubizo bazabyakirana umutima ukunda kandi babihurize hamwe ibinyuranyo byose mu gisubizo bizubahwa bigarurirwa ibona unumva nyamana bongere babaze kugeza ubwo bashyize bashyitse ku bwumvikane butaryarya bombi umugore n'umugabo bazagaruka noneho babaze ibona unumva nyamana bati ni mu buhe buryo busumba ubundi twagera ku ntego zacu nanone bongere bahurize hamwe ibisubizo bakomeze babaze kugera ubwo bageze amaherezo kuri gahunda ifatika itazaba yaratekerejwe mu bwenge bw'umuntu gusa ahubwo izaba yararemewe mu rwego rusumba izindi rw'ubuhanzi ibona unumva nyamana kubera gukorana muri ubwo buryo amaherezo bazamenya umunezero w'ubumwe nyakuri bwa roho gatekerezi umutima n'umubiri mu gusoza umugabo ntiyashobora kubaho mu mudendezo nawe atiyumvamo kandi ngo agaragaze amarere amwe n'amwe ya kigore akeneye amarangamutima amuhuza n'umugore we abana be n'abandi bamenyi abanyeshuri bigana abakozi bakorana bagenzi be n'inshuti ze nta byiyumvo bisusurutse na mba yaba ameze nk'igikoko giteye igishyika kenshi iyo ari roho ikuze azana ubususuruke bwinshi n'impuhwe abikuye mu buzima bwe bwabanje ari umugore uko agenda akura mu bya roho ni nako mushyiguzi indangagitsina ze zombi zigenda zinganya imbaraga muri kamere ye no ku bagore niko bimeze kimwe n'umugabo umugore ntashobora kubaho mu mudendezo nta marere na- na make ya kigabo afite nta bushobozi afite bwo gushyira ibintu ku murongo n'ubwenge urugo rwe rwaba akarere k'ibyorezo biranashoboka kandi ko yaba yarigeze amarere akaze ya kigabo mu buzima bwabanje bigatuma ubu yumva atamerewe neza mu nshingano ya kigore yo kwitangira abandi umeze atyo yagombye gusaba ibona numva nyamana guhumura amaso ye ngo abone ko nta rukundo rw'inyokomuntu ubuyobozi ari umwitozo wuzuye amakuba iyo abagabo n'abagore barimo begera ubureshye bwa kamere gabo na gore muri bo nyirizina inshingano yabo mu buzima iba kurenga amarere yabo mpuzabitsina barangwa n'urukundo rutagira ikigombero kuri bose no kuganisha ayo marere ubwayo mu buhanzi butavangiye mbese nk'ubugeni ni muri bene abo bantu hava abaminuje bishoboye bo ubwabo bashoboye ubuhanzi bashoboye ibona unumva nyamuntu bashoboye ibyaremwe bifatika ikibabaje ni uko muri ibi bihe bya none abagabo n'abagore banyu barimo begera ubureshye bwa za kamere gabogore muri kamere imwe yabo nta bimenyetso ngenderwaho bafite bibereka icyo intego zabo nyakuri zagombye kuba cyo barayobye maze bahimba hagati yabo ihuriro ridafite ireme muri iryo huriro ibyishimo no kumva wuzuye ku giti cyawe bashaka biburizwamo no kurarikira gushimisha umubiri aho guharanira ubuzima bwa roho bazakomeza babura ibyishimo batanyurwe n'amakimbirane kugira ngo kugeza ubwo bazatahura ukuri kwerekeye abo ari bo nyirizina tugarutse mu byerekeye umurimo w'umugore mu buzima bigomba kandi kuvuga ko mu myaka ijana ishize benshi mu bagore b'abajyambere mu bihugu byateye imbere bageze ku rwego rwo hejuru mu kugira amarere ya kigabo bagomba guhitamo bitonze ibyo baha agaciro kuruta ibindi mu buzima bwabo ntibagomba kwicara imuhira ntacyo bakora kandi bafite irungu ahubwo bashobora kurushaho kunezerwa no kuba abantu buzuye baramutse bakoresheje ubwenge n'ubushobozi bwabo mu kuremera umuryango wose imideri mishya y'ubuzima bwubaka ubu bashobora kuba batazi uko babikora ariko kuzirikana kuzabazanira mu bwenge ubuhumekirwemo ngombwa ku nzira iruta izindi yo gukoresha ububasha bwabo bwo kuyobora n'impano bafite ku nyungu z'umunezero wa bose abagabo bashoboye guteza imbere ubushobozi bwisumbuye bwo kugirira impuhwe abagore na bagenzi babo b'abagabo nabo bazavana mu kuzirikana bikurikiwe no guhumekerwamo inzira zisumbuye zo kugaragaza ubushobozi bwabo bwo kuyobora mu kazi kabo bityo bazanira abandi umunezero